iyi ni radiyo nk'ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza mwese inshuti duteramanye muri kumwe na frederic nkundikije mu rundi twumvikaniye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibitangazamakuru mu burundi sense rwaronse umuyobozi mushasha nkaba nifuje yuko n'abamenyeshamakuru tuza tukaja hamwe twese tugakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo bubereye uyu ni ambasaderi vestine nahimana yatowe kuyobora urwego cnc Ukraine kigiye gukura ingabo n'ibikoresho byacu mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Afurika no mu bihugu vya Buraya kugira ngo vyongere inguvu mu gihugu muri iki gihe catewe n'Uburusiya muri Nigeria abantu bitwaje ibigwanisho bishe abajejwe gucungira umutekano cumi n'icyenda barimo abasirikare cumi na batatu mu ngwano yabereye muri leta ya Kebi mu buraruko bushira useruko bw'igihugu aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ntimutangwe ni mukanya Ukraine kigiye gukura ingabo n'ibikoresho byacu mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Afurika no mu bihugu vya Buraya kugira ngo vyongere inguvu mu gihugu muri iki gihe Uburusiya bwagiteye inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukanguzi ingabo z'uburusiya zateye Ukraine mu byumweru hafi bibiri bishize zirarasa zitera amabombe kandi zifata imijyi yayo byatumye abantu miliyoni zirenga ebyiri biganjemo abagore n'abana bahunga ibitangazamakuru byo muri Ukraine byatangaje ko perezida Volodymyr Zelensky yasinye iteka ejo kuwa kabiri ahamagarira ingabo zose z'amahoro kugaruka mu gihugu gufasha mu ntambara iwabo Ukraine yatanze abasirikare bagera muri magana atatu abofisiye mu gipolisi n'abakozi batandatu mu butumwa bwa ONU kugeza ubu aho Ukraine yatanze inkunga itubutse ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe w'ingabo z'amahoro MONUSCO aha harimo kajugujugu umunani n'itsinda ry'abantu magana abiri mirongo itanu b'inzobere mu by'indege nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa MONUSCO Ukraine yanatanze abofisiye mu gipolisi babarirwa muri mirongo hamwe n'abandi bakozi mu butumwa bwa ONU muri Mali muri Sudani y'Epfo muri Sudani muri Repubulika ya Chipre no muri Kosovo nk'uko bigaragara ku rubuga rwa ONU MONUSCO yohereje abasirikare bagera mu bihumbi cumi na bibiri ahanini mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo gikize ku mabuye y'agaciro aho imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri mirongo imaranira kugenzura ubwo butaka n'umutungo wabwo MONUSCO yavuze ko kajugujugu za Ukraine ziri mu mijyi yo mu burasirazuba bwa Kongo Goma Bunia Bukavu na Beni
urakoze Eugenie muri Nigeria abantu bitwaje ibigwanisho bishe abashinzwe umutekano cumi n'icyenda barimo abasirikare cumi na batatu mu ngwano yabereye muri leta ya Kebi mu buraruko bushira useruko bw'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutegoma iyo mirwano yabaye kuwa kabiri mu rusisiro rw'ahitwa kanya mu karere ka danko wasagu haciye umunsi umwe gusa bamwe mu baturage bishyize hamwe kwirindira umutekano bishwe agatsiko k'inkozi z'ibibi kisha abaturage mirongo itanu na barindwi bari bishyize hamwe kugira ngo birwaneho hafi y'ahitwa sakaba ayo mabandi yagabye igitero ku rusisiro rwa kanya ahangana n'abasirikare n'abapolisi mu gihe cy'amasaha atatu mu mirwano ikomeye nk'uko bitangazwa n'abahatuye babibonye amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa nigeria n'ibice byo muri icyo gihugu rwagati bimaze imyaka byaribasiwe n'amatsinda y'inkozi z'ibibi zitera insisiro z'abaturage zigasahura zigashimuta inka ndetse zikanatwara bunyago abaturage zigamije gusaba incungu y'amafaranga muri iyi minsi kuva aho abasirikare batangiriye guhanganira n'iyi mitwe y'abagizi ba nabi babamenyesha aho bacumbitse ibitero nk'ibi byariyongereye
tugushimire Jeffrey uh, muri Korea y'Epfo amatora hagati y'abakandida bagwanira umwanya umukuru w'igihugu yarangiye uyu munsi bigaragara ko abanyapolitike uh, bitoje baryana isata burenge mu majwi y'abaturage batoye n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na Jeffrey Mutagoma itora ryarangiye saa moya n'igice z'umugoroba hamwe na hamwe ku biro by'itora bigaragara ko umukandida Yon Sekyur wahoze ari umushinjacyaha na Lee Jamyung wahoze ari guverineri w'intara baryana isataburenge barahatanira gusimbura perezida Moon Jae-in ucyuye igihe kuko itegeko nshinga ry'igihugu ritamwemerera kongera kwiyamamariza manda ya kabiri imara imyaka itanu uzatsinda aya matora niwe uzayobora iki gihugu kiza ku mwanya wa cumi mu bifite ubukungu bukomeye ku isi kikaza ku mwanya wa kane ku mugabane wa aziya muri ibi bihe hakomeje kugaragara kutavuga rumwe ku batuye isi n'ibibazo bikomeye by'ubukungu koreya y'epfo ihanganye n'ikibazo cy'ibiciro by'amazu byiyongera ku rugero rutangaje ibura ry'akazi mu rubyiruko n'izahara ry'ubukungu ryatewe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda impaka kuri izi ngingo zombi zagaragaye cyane mu gihe cyo kwiyamamaza aba bakandida bombi basarikana mu magambo ku buryo butari bwabeho mu mateka y'icyo gihugu aya matora abaye mu gihe koreya y'epfo yibasiwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda yo mu bwoko bwa omicron kuri uyu wa gatatu inzego z'igihugu zikaba zatangaje ko umubare w'abanduye ugeze ku bihumbi magana atatu na mirongo ine
barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatangure mu burundi urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibitangazamakuru mu burundi cnc rwaronse umuyobozi mushasha ni umufasoni vestine nahimana turi kumwe rero na mugenzi wacu pierre clavera niyo nkuru yakurikiranye ayo makuru atubwire mu ncamake uh, ibyatangajwe n'uyu mutegetsi uh, clavera niyo nkuru muraho murakomeye
yego amahoro neza biriko bigenda neza gaho
yego ni sawa yego tugarutse kuri iyo nkuru rero urwego sense rurafite umuyobozi mushasha mufasoni vestine nahimana ambasaderi mutubwire mu majambo make ibintu ashobora kuba yatangaje igihe yafata icese amabanga ajejwe
urakoze cyane umufasoni vestine nahimana nk'uko bamaze kubivuga n'ubu yatoragura ngo atware urwego seniseri rero gucungira imwe mu bimenyeshamakuru bikora mu burundi akaba rero yari umukandida umwe rukumbi nta wundi bahiganwa yari wenyine yarose amajwi cumi n'abiri kuri cumi na babiri batoye bagize urwego nshingwantwaro rw'urwego seruse bose akaba yatowe ku majwi cumi n'abiri kuri cumi n'abiri ijana ku ijana amaze gutorwa rero yashimiye abamutoye hamacavuga yuko ikimuzanye wewe ari ugusubira kugarukana icuka ciza hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru n'amaradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu yavuze mu majambo yiwe avuga ati turazi neza yuko ibimenyeshamakuru ari ibikoresho bishobora gukora inabi cyangwa neza ati rero jewe ikinzanye ni ukugira ngo ibimenyeshamakuru byubake aho gusambura kandi nizeye yuko nzakorana n'abamenyeshamakuru bose mu gihugu tukibutsa yuko mu myaka cumi n'ibiri iheze uwo mutegetsi ari mu barenga batandatu bamaze gutwara urwo rwego nawe nyine akaba yarigeze kurutwara mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani gushyika bibiri na cumi nyuma yaho rero yagiye gusorokera uburundi mu gihugu cy'ubuholandi nk'uko mubizi pierre clavere niyo nkuru hariho nk'amaradiyo acugaye harimo ijwi ry'amerika eka na bbc hari ikintu uyu mufasoni yaba yatangaje ndumva ko yavuze ko azokorana neza n'ibinyamakuru hari ikintu yaba yavuze kuri ayo maradiyo eka n'ayandi yose yaba acugaye
icyo kibazo abamenyeshamakuru bakimubajije bamubaje bati mbega ishuka hagati y'ibimenyeshamakuru na leta mugiye gufasha kugira ngo kibe neza gute banavuga ayo maradiyo yugawe nawe yavuze ati ku byerekeye ijwi rya amerika n'iradiyo y'abongereza bbc ati amadosiye yabo asanzwe ari hano mu biro bya senise ati iyo dukorana n'abo ndahasanze tubandanye isemo aho bari barigejeje ati ariko amategeko abwirizwa gukurikizwa muri byose ntiyatomoye neza na neza icyo agiye gukora ariko yavuze ko n'ayo madosiye ari mu yamurindirije yoba yagize icyo avuga ku cerekeye nk'ikiringo cyangwa igihe azobonanira n'abaserukira ayo maradiyo
ntiyabitomoye neza amajambo yiwe kuko yavuze ko amadosiye y'amaradiyo y'ubugabo cyangwa abamenyeshamakuru baba bafise ibindi byaha bitandukanye bagirizwa cyangwa n'amaradiyo yugawe atari burundu mu gihugu cyangwa n'ayandi yoba yarasabye kwemererwa yavuze ko ayo madosiye azoyakurikirana mu minsi ya vuba yiwe ari ku butegetsi bwa senise ariko ntiyatomoye neza na neza icyo agiye gukora igihe azogikorera cyangwa abo bazogikorana gusa twokwibutsa yuko hari bamwe mu batwara ibimenyeshamakuru cyane abaserukiye abamenyeshamakuru nk'umuntu ari we wamenyeshamakuru ibeji bivuga yuko ata kinini biteze kuri uwo mutegetsi mushasha rufatiye inyereko kacari cifashe igihe yatwara ivyo bimenyeshamakuru nako igihe yatwara urwego cnc mu myaka y'ibihumbi bibiri n'umunani ibihumbi bibiri na cumi nyabona urwo rwego rukavuga ruti ico yari akwiye gukora ni ukugira ngo abamenyeshamakuru basubiye kwiyumva ko araba atari abansi ba leta uwakoze inkuru iyi cyangwa yanditse atari umwansi w'igihugu na nyarya abamenyeshamakuru hafi ijana bahunze igihugu kubera ingoreka z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
Pierre Claver niyo nkuru turagushimiye cyane rwose kuri iyo nkuru kandi turizeye ko mu kanya uhava uduha ido n'ido yayo urakoze
yego cyane murakoze namba tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
uraneberara igira hirya ariko mada herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ubuse kasi ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabonaga uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo ngo ngwiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Groya.
tugaruke ku nkuru yerekeye Burundi ivyumba vy'amashengesho birateye umutekano muke mu ntara ya Rumonge ivyo vyumba vyibonekeza ku mitumba imwe imwe yo mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Rumonge abantu baba mu micungararo yahari ivyo vyumba bavuga ko bibabuza amahoro mu gihe baba bakeneye kwiruhukira inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye hifashishijwe amajwi eka abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana Ivyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara ca Rumonge birateye umutekano muke. Iyo mitumba irangwamwo ivyo vyumba ni nka Kanyenkoko, Gihwanya, Centre Urbain. Abantu baba kuri iyo mitumba baridogera basengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse. Ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero.
kuza mu byumba by'amasengesho araraba ahantu ajana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko twebwe ntibitunezera abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe kuko abantu bigereye mu buzima bubi bagezeho umwanya wo kwicara hasi mu mutwe kugira ngo hatungane ukurikirane ukuntu umuntu yobaho Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye kuko biri mu bitera umutekano muke aho babaye.
leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kenshi aba arekuwe mu gihugu turasabye leta kugira ngo idukurire habo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe kubera kwirirwa biratubabaza kubera izo ngoma zabo birirwako Abarongoye iyo mitumba baremera ko ivyo vyumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare. Abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira agahengwe kaboneke.
amaraporo y'ivyo twarayaronse kwarabaga bisize ko ivyo vyumba bobiheba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba baratwemereye ko bategezwa guhava nimba batarahava komine n'igipolisi ko bodufasha ivyo bintu bikarandurwa na musitanteri wa komine rumonge jeremy bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati naye utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko ko ibyo bikorwa baba bariko barabikoreraho duhanure rero abo bose babikora bariko barabitwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko ibyo byumba by'amasengesho byose bariko barakora babihagarike ejo canke hirya y'ejo uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko iyo ngendo rero iriko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwo amasengesho masengero iriko yibonekeza mu gihe mu misi iheze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mu tundi turere tw'igihugu ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange barihaniza ba mustanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifise mu ruhara
Uh, turagushimiye Desire kuri iyi nkuru yatunganijwe uh, n'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo udushikirije uh, tubibutse kandi ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'Amerika nk'uko mugize iminsi mubyumva irushanwa nyafurika rya basketball irabandanya idakar muri senegal uyu munsi rero turafise amahirwe yo kuba turi kumwe na edi rwema akurikirana iyo mikino akaba ari ngaha muri studio ijwi ry'amerika n'ubwa mbere abamenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika bakoraniye muri studio ari babiri kuva haraheze imyaka ibiri edi ikaze ikaze cyane frederic tumaze iminsi tuvugana dukorana amanama ku matelefoni ariko nibwo bwa mbere tubonanye amaso ku maso haheze imyaka ibiri ibiri yose ni ibintu umuntu yibazaga ko bidashoboka ariko iki cyorezo cyarabikoze cyarabikoze ntibyoboneka rero tugaruke ku nkino zikomeye cyane rwose ziko zirahuza ibihugu byo muri afurika muri basketball mu tubwire ubwa mbere na mbere ekipe y'u rwanda gushyika ubu ifashe gute frederic gusa twibutsa n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bataza gushobora gukurikira gukurikirana amakuru yacu y'isa moya n'igice kubera ko tuza kuba tubagezaho uyu mukino uza guhuza ikipe y'u rwanda ya reg iza kuba ikina n'ikipe ya seidu legacy athletic club yo mu gihugu cya gineya ni mu itsinda rya mbere itsinda ryiswe sahara iri tsinda rikaba rigizwe n'amakipe atandatu ariyo reg yo mu rwanda iza gukina guhera isa moya n'igice ku isaha y'i kigali mu rwanda ni umukino wayo wa kabiri mu gihe ikipe ya Slack yo muri Gine uza kuba ari umukino wayo wa gatatu muri iri tsinda rero harimo amakipe atandatu ariyo Reg yo mu Rwanda Union Sportive Monastrienne yo muri Tunisia Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique Seidu Legacy Athletic yo muri Guinea Dakar University Club yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Association Sportive do Sahel yo mu gihugu cya Maroc gusa umukino ikipe ya Reg y'u Rwanda yakinnye uh, ku munsi wo ku cyumweru uh, yegukanye intsinzi ku manota mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo inani n'arindwi ikipe ya yatsinze ya Association Sportive do Sahel yo mu gihugu cya Maroc ikaba iri mu makipe akomeye cyane muri irushanwa ndetse ikaba yaranakinnye muri sezo ya mbere y'iri rushanwa rya Basketball Africa League ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu iyi mikino izakomeza kugeza ku wa kabiri hanyuma hazakomezwe imikino yo mu itsinda rya kabiri ryiswe Nil izakinirwa mu gihugu cya Cairo nyuma amakipe ane muri buri tsinda azahurira i Kigali muri kimwe cya kane ndetse n'imikino ya nyuma Edi mu kanya gatoya cyane rwose amahirwe ya ekipe Rega ku mukino ugira kabiri angana iki amahirwe navuga ko ukurikije umukino yakinnye wa mbere nibwo bwa mbere ikipe igiye muri aya marushanwa dore ko ubushize ikipe y'u Rwanda yari ihagarariye u Rwanda muri aya marushanwa yari Patriots ariko urebye uburyo bitwaye bakina n'ikipe ikomeye yo muri Maroc uh, yakinnye neza cyane amaseta nako amakarita ya mbere atatu yayobowe n'ikipe ya Maroc ariko nyuma karita ya kane ikipe y'u Rwanda iza kuyitsinda bivuze ko ifite amahirwe menshi cyane uh, kuba yakomeza ikazakina kimwe cya kabiri cy'aya marushanwa mu gihugu cy'u Rwanda twifurize amahirwe menshi ekipe Rega tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro rero twabateguriye birabandanya ubu naho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa ni radiyo yanyu ijwi ry'amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mushikirizwa na jeni mukanguzi
kubungabunga ubuzima covid cumi n'icyenda hari byinshi yatumye bigerwaho mu buvuzi ubwoko bwayo bwiswe omikron burimo kugabanuka muri afurika bwa mbere umutima w'ingurube wifashishijwe mu kubona uwo gutera umuntu biratanga icyizere ko abantu ibihumbi bari bakeneye inyama y'umubiri ibyo nibyo bikubiye muri kiganiro bungabunga ubuzima ndabaramukije Deogenia Mukankusi mbashimiye kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyadindije serivisi z'ubuvuzi ku isi hose ku rundi ruhande ariko iki cyorezo cyatanze uburyo bwo kugera kuri byinshi muri siyansi n'ubuvuzi bimwe mu bintu byagezweho twavuga nk'imiti mishya n'inkingo birimo gukorwa ku muvuduko utarigeze ubaho uhereye ku buryo bwo kumenya uwahuye n'umurwayi kugera ku bwo gucungira hafi ibyorezo no kwita ku barwayi iki cyorezo cyanihutishije ikorwa ry'ibikoresho bishya na tekinoloji mu rwego rw'ubuvuzi kubonana n'umuganga umuntu ari kure byarivuguruye ku buryo bugaragara kandi byasimbuye za randevu zo kwa muganga ubushakashatsi muri amerika n'ahandi bwerekana ko kwisuzumisha hakoreshejwe uburyo bw'iyakure bigenda neza bifasha abarwayi kwiyitaho bikanabarinda ibitaro inkuru ya carol person mu ijwi rya asumuta kabuye
ubwo umwana wa ruveti metiboba yarwaraga diyare yaganiriye kuri telefone n'umuganga wa hafi y'imuhira iyakuja muri nigeria mu buryo bwa videwo uburyo bwo kwivuriza ku ikoranabuhanga bwageze no mu bice bibiri by'icyaro byitaruye byo mu karere k'imisozi ya imaraya mu buhinde
igihe kinini mu mwaka ibi byaro biba biri mu kato ko kutagendwa kubera urubura rwinshi abarwayi babasha kuvugana n'impuguke zo mu mavuriro asanzwe avura abarwayi bataha n'abo muri serivisi z'ubutabazi bwihutirwa ku bitaro byo mu mijyi minini
twabashije gukorera isuzuma abarwayi barenga ibihumbi bitatu muri turiya duce twombi aho harimo abo muri gahunda y'abivuza bataha ndetse twanashoboye gutanga serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa ku ikoranabuhanga ku barenga mirongo itandatu
ibigo bivura ku ikoranabuhanga byagabanyije ibyago by'indwara z'ibyuririzi kuri bamwe mu bana ku rugero rwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ubwo bushakashatsi bugaragaza kandi ko ubuvuzi ku ikoranabuhanga bwakuye abana mu byago byo kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'izindi virusi bashoboraga guhurira nazo hanze y'iwabo mu bice by'icyaro bya leta zunze ubumwe za amerika abantu babaswe n'ibiyobyabwenge kenshi ntibitabwaho uko bikwiye bene ubu buvuzi kandi bwahaye abakozi bo mu mavuriro ubumenyi batari bafite mbere y'icyorezo cyane cyane mu kuvura abasirikare ba amerika bafite ibibazo byo mu mutwe
imwe mu nyungu ntekereza ko twabonye ko icyorezo cyongerereye ingufu ubuvuzi butangwa ku ikoranabuhanga gahunda yacu y'ubuvuzi bukoze hifashishijwe ikoranabuhanga ryo gutumanaho ni uburyo bwiza cyane bwo gukorana n'abantu byagera ku isanamitima no gusubiza abantu mu buzima busanzwe byo bikaba ingenzi cyane ku baganga kuko babasha gukurikirana umurwayi bakamenya uko yitwara mu rugo iwe kurusha ari mu bitaro ubushakashatsi bwakozwe n'ivuriro rya Cleveland bwagaragaje ko abagabo bumva bisanzuye mu kwivuriza ku ikoranabuhanga kuruta guhura na muganga imbonankubone
uburwayi abagabo bakunda kugira bujyana n'imyaka ni uburwayi busanzwe bufatwa nk'ibanga bwerekeranye n'imibonano mpuzabitsina itagenda neza cyangwa se ukudakura neza k'urwungano rw'inkari ntekereza rero ko gusuzumwa ku ikoranabuhanga bituma bumva bagira ibanga
kwivuriza ku ikoranabuhanga bigabanya abicwa n'uburwayi gutakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima ukudakora neza k'urwungano rw'inkari narwo rukaba ikimenyetso cya mbere cy'indwara ya diyabete cyangwa se indwara yo kudahumeka neza usinziriye ubundi burwayi abagabo bashobora kugira buturutse ku mibereho barimo ni ngombwa ko bwisuzumisha dushobora kubafasha kumenya niba nta bundi burwayi bukomeye bafite
ubuvuzi bukozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itumanaho butuma bivuza bitabatwara umwanya munini batari mu mirimo yabo binagabanya cyangwa se bikavanaho ikiguzi cy'urugendo gishobora kuba gihenze cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere hanyuma kandi ubuvuzi ku ikoranabuhanga bushobora kuvugurura urwego rw'ubuvuzi ku isi yose bukanagabanya ubukene binyuze mu gukoresha neza igihe no kugabanya ikiguzi serivisi z'ubuvuzi zatwaraga
ishuri ry'amerika ry'ubuvuzi ku ndwara zikunze kuboneka mu bihugu bishyuha ryakoze urukingo rushya rwa covid cumi n'icyenda rwiswe corbevax rurahendutse rwakozwe na muganga pira hotes mu bitaro by'abana bya leta ya texas na mugenzi we porofeseri maria elena botas
ku bufatanye n'ikigo biological e corbavax ni urukingo rwakorewe mu buhinde twashoboye kohereza iryo koranabuhanga ry'uburyo bwo kohereza poroteyine ya virusi mu mubiri w'umuntu bikawufasha gukora ubwirinzi bubasha guhangana na virusi igihe ubuteye tuzi ko runatanga ubwirinzi bukomeye mu kurwanya virusi zihinduranyije zo mu bwoko bwa beta na delta turimo no kugerageza kuri virusi ya omicron dufata izi poroteyine za virusi tugatunganya uko zikorwa mu buryo ziba ari nk'ingemwe nyuma tukazohereza ku nganda nka biological e tukanabereka inzira tuzitunganyamo muri laboratwari
nta mupaka uhari w'ingano y'izo wakora ushobora no gukora izibarirwa muri miliyari rukoresha ikoranabuhanga rya kera risa n'iryakoreshejwe mu gukora urukingo rw'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite b kandi ibyo ni ingenzi kuko urwo rukingo rukorerwa imbere mu bihugu byinshi n'ibihugu bikennye birazikora no mu bihugu nk'ubuhinde indoneziya bangladesh vietnam brazil n'ahandi ku buryo mu gihe ushaka gukora urukingo imbere mu gihugu ari ryo koranabuhanga ryagufasha natwe niryo twakoze tumaze kohereza ikoranabuhanga nta mananiza n'amabwiriza akomeye dushyizeho kandi turakorana kugeza ubu n'ibihugu bine mu bizakora izo nkingo birimo ubuhinde indoneziya bangladesh na botswana turateganya ko haziyongeraho ibindi bishobora kuzava muri afurika munsi y'ubutayu bwa sahara bayo e ni rumwe mu nganda zikataje cyane mu buhinde ubu bamaze gukora inkingo zigera kuri miliyoni ijana na mirongo itanu biteguye gusohora kandi bafite ubushobozi bwo gukora izigera kuri miliyari iyo kandi ubwo ni intangiriro intego iri hejuru kuko tugomba gutanga inkingo zigera kuri miliyari icyenda mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aciriritse ku isi hose muri rusange tugomba gutanga miliyari makumyabiri ndakeka tugiye kubigeraho binyuze no mu zindi nkingo n'irindi koranabuhanga
inaha muri leta zunze ubumwe za amerika umugabo wari ugejejwe kure n'uburwayi bw'umutima yahawe umutima wakozwe hifashishijwe uw'ingurube bwari ubwa mbere ku isi umuntu abagwa muri ubwo buryo timu ishimwe
uyu mugabo w'umunyamerika niwe muntu wa mbere ku isi ukorewe ibagwa ry'umutima nk'iryo agaterwamo uw'ingurube yahinduriwe uturemangingo remezo ryakorewe muri kaminuza ya maryland ishuri ryayo ryigisha ubuganga muri leta zunze ubumwe za amerika bwana david bennett w'imyaka mirongo itanu n'irindwi yari afite uburwayi bukomeye bw'umutima bwari bugeze ku rwego rwo kumuhitana ndetse uko guterwamo uw'ingurube cyari cyo cyizere cya nyuma asigaranye cyo kumurokora iryo bagwa ribaye irya mbere ryerekanye ko bishoboka bishoboka gutera umutima w'ingurube mu muntu
nta na rimwe twari twagakoze ibi mu muntu kandi ndibwira ko twebwe twamuhaye amahitamo aboneye kurusha yari gutangwa no gukomeza ubuvuzi bwe gusa niba azabaho umunsi umwe icyumweru umwaka ibyo simbizi
ingurube zimaze igihe kinini zikorwaho ubushakashatsi nk'izishobora kuba isoko y'ingingo z'umubiri ziterwa mu bantu kubera imisusire y'ingingo z'imibiri yazo ijya gusa nk'iy'iz'abantu
inshuti mwese mukunda iradiyo nk'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na diodone cyubahiro na nadia taha badufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye etienne karekezi niwe yarabihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese